Desperation don dey cause wahala for inside di palace This one shocked Queen Naomi well, well, because she never expected it. But I like as our beloved Queen Naomi stay for corner, they watch as everything they unfold for inside the palace. The only of Ife dey inside plenty kasala as it e dey go on right now, because <laughs> the rejected stone don't they turn around They become the cornerstone. The desperation of the ayabas, even some concubines when they outside the palace, don't they? They hide in this 2020 2024 as it just dey start so my correct correct people. i don't know as di kbac go take survive this one because I eyes there for di kbac body People when they push the di kbac them plenty well well make i give una the details of this alleged information We here. <laughs> Hey, well, I welcome back again to my youtube channel my correct correct people. if that the first time when you did see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the YouTube channel. If you na a returning subscriber, I thank you well well know oh, that you go go go na be the real MVP. For some of us, we don't know the story as it takes start. Bad Badmus inside the life of Marian, including the KBAC, that a twist of events in some way by correct, correct people. That is why all the reaction, they very, very shocking. For the year 2022, that Bad Badmus carry KBAC waste back for ground. He tell KBAC pop and play, say he no go ever, ever marry him. say he no will ever, ever get anything to do with that. He said that with with so much annoyance wey be say di matter trend on top social media People dey drag kabiyesi because of this rejection by correct correct people. dem dey talk say kabiyesi ọkọ Obiri, fi Obiri lẹ̀ make Obiri sef leave you alone by correct correct people. but all these things wey Laide Badmus do na out of jealousy na out of annoyance na out of pain by correct correct people. make una remember say Mariam na a very very desperate woman and she do Laide Badmus was dirty dat time o oh, dat year 2022 wey kabiyesi dey do marriage bonanza my correct correct people, i sure say kabiyesi no know say things go ever ever turn around reach this time around wey e be say the desperation of media go dey heightened in such a way where be say she don't go want anybody to near Kabi kabiyesi for whatsoever reason People dey expect Kabiyesi to take action at dis time because Laide Badmus name now don dey surround am way too much. For di woman wey give you dis kind of embarrassment wotowoto gbasgbo to public, we no dey expect say di Kabiyesi go get any form of relationship with Laide Badmus. But e dey shocking to Queen Naomi, hey, our beloved Queen Naomi don see something o for dis marriage wey she decide to enter with di Kabiyesi. People don dey drag kpc again say wetin e dey allow laide bad boss dey enter inside di palace freely my correct correct pipo as we take hear di alleged information laide bad boss come palace for christmas e also come palace for new year e say e dey come visit di kbc to wish her happy birthday happy new year i mean but no be only kbc na no be only laide bad boss na come visit kbc so many so many oda concubines wey dey for the life of kabiyesi including abike Jagabad. follow come inside the palace come greet the kabiyesi kabiyesi o. Oh. kadepe lórí o kadepe lórí but you see this one wey you dey do e dey prove say control hard for you You can never have peace if you don't dey leave these women alone. These women know your weakness, They know your weakness well well, they don study you well well and unfortunately you marry so many jealous women among the women wey you carry put inside your life. That is why wahala no go finish that is why trouble go always dey for di palace for you because e no dey take eye see women now laide badmus wey e be say e give kabiyesi capital rejection 2022 e don dey near body now o dey say make kabiyesi marry am adan to uh, wife number eight my correct correct people knowing fully well say kabiyesi direction don change to queen naomi right now kabiyesi no wan hear anything apart from say make queen naomi return back inside the palace that is why e dey dey shocking to our beloved queen naomi how kabiyesi dey treat all these issues with levity e dey keep quiet make all these women dey drag wotowoto dey fight wotowoto on top of im palace if not e suppose to don take action He's supposed to not take action because Lady Badmus, she gets no business coming back into the palace if not, be say he get another relationship and wetin she dey for the hand of the KBC. KBC need to do the food. This will not be time when we go talk full grand, full everywhere. Not be the same type it is. By correct correct people, the matter e choke. At this point, KBC don't need advice kábíyèsí no need advice if anytime wey olori uh, i say olori if anytime wey laide badmus show her face for inside di palace my correct correct pipo wetin we dey expect say kábíyèsí go do na to send im guide to send her away from di palace because di kind way wey e be say negatively kábíyèsí tread in 2022 because of laide badmus e too much e too much for a king like him and ah, for somebody wey dey try to bring queen naomi atadede kawo back into the palace e suppose to dey run away from scandal That is why di tin dey shock queen naomi say so after all dis woto woto gbasgbos wey bad badmus give you you still dey form relationship with am ah na wow ooo na wow This matter, mata e choke e choke e come be as if say true true kabiyesi dey under a spell i no know That's what people they talk for comment session, because enough is enough enough is enough you know see this women where they where they form relationship dem dey bring most gbas wotowoto wahala for your life but yet again what will they see a continuous wotowoto gbas goes because they allow their space into your space That can be kabiyesi that open doors where ants take dey enter inside a palace na the truth be that my correct correct people, it e choke queen naomi just dey one corner dey look at dis point because at dis point sef our beloved queen naomi don ready to carry her back comot for di palace wahala eléyìí ti pọ̀ jù o the trouble don too much kábíyèsí dey surrounded with wicked women and until the kábíyèsí take control of all this wahala wey dey happen Ha, peace go hard o peace go hard because eh, desperation dey in the eyes of all these women and they are not ready to back down They're not ready to give up. Plenty, plenty other women, they bring, they, they come in by correct, correct people. If they come in, she people here say Dorcas too join hand with the car BAC, with the with like the bad boss to drag the car BAC for waiting say he wan himself wan enter inside the palace shey our beloved queen naomi she dey young o oh, she dey fine o oh, she fit still born pikin o oh, everything o everything o but then again make we also check say queen naomi also has a heart na human being she be all these things wey she dey see go dey prepare her for body dem go dey bring pain to her by correct correct people. except say eh eh <laughs> kabiyesi don decide say okay o He no care how queen naomi feel o or um, you know care how queen naomi uh, react to they need fit to continue the way wey dey wey dey behave because queen naomi just dey one corner her own be say she no dey come back to the palace until kabiyesi sort all this wahala out abi i no go even advise am to come back to the palace fully until all these things dey sorted out eh we dey fight for queen naomi o oh, but then again kabiyesi dey introduce more and more concubines to us who knows who knows say dorcas dey for the picture before Hey, as I hear this alleged information, I say, Ṣé eléyìí o wá ti pọ̀ jù ni? Tàdé the cow o, oh, ah, that God go help you return back to your house o. Oh. That God go sort you out. Because these women, obviously, they don't want take eye, see you grow for inside your papa palace. When correct, correct people, this alleged information, they very, very shocking. It e they very, very shocking. As I hear about oh, that, say, make I rock up, kitty, kitty, kata, kata. Make I go informate by correct, correct people. Make I go follow me here, wait here, here, oh, this world I rapper, oh. It e they rock, go express. Hey, eh, make you feel free, make you share and like this video. I beg, and I beg you, Oh, don't go spoil. Like and share this video. If you never subscribe to the YouTube channel, they also they beg you subscribe and on all notification so that na anytime we put out new post that you go go go na you go first see am make you don't forget like and share the video i go see you for the video wey appear just now by correct correct people.